Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki mirongo irindwi na zibiri y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
kwirinda isaku n'ibihuha kwima amatwi kwamirira kure no gushengeza ba sesakuyoze na ba mpemukendamuke badahengeshanya kwambika ibara ry'igihugu cacu no kuryanisha abonse rimwe Uyu ni perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza igihe ariko arashikiriza ijambo abarundi inyuma y'imyaka itatu ahasubiye gutorwa kurongora Uburundi. Inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye ibikorwa vyo kwiyamamariza amatora y'abashingamateka mu Rwanda hamwe n'itegurwa ry'amatora mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turazigaruka mu kanya kari imbere. ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi uraho Thomas umwanya wawe Frederi urakoze cyane waramutse neza inshuti mwese muteze amatwi ijwi rya amerika mwabonye butandukana duhere aya makuru hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mujyi wa alexandria mu nkengero z'umurwa mukuru washington urukiko rwa rubanda bita juri rwaraye ruhamije ibyaha umunani paul manafort wigeze kuyobora ibikorwa byo kwiyamamaza by'uwaje kuba umukuru w'igihugu donald trump ibi byaha birimo ibijyanye no kutishyura imisoro ya leta ubujura bushingiye ku buryo amafaranga ahererekanwa hagati y'amabanki no guhisha amafaranga menshi mu mahanga umucamanza ntaratangaza itariki azamusomera ibihano perezida trump yatangaje ko ababajwe cyane n'ibibaye kuri paul manafort avuga ko ari umuntu mwiza ati biteye agahinda pe uru rubanza rwa manafort ni urwa mbere rwagejejwe mu rukiko n'umushinjacyaha wihariye robert muller ukora anketi ku ruhare rw'uburusiya mu matora trump yatsinze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mura yareze kandi manafote mu rundi rubanza rwa kabiri rugomba gutangira mu kwezi gutaha mu rukiko hano i washington ibyaha byo kubeshya abagenzacyaha ba fbi gukorera igihugu cy'amahanga atarabisabiye uruhushya no gushora mu bintu byemewe amafaranga yakoreye mu buryo bwa magendu ibyo bita money laundering mu cyongereza cyangwa se blanchiment d'argent mu gifaransa undi muntu w'inkoramutima ya perezida trump witwa michael cowen wamubereye umunyamategeko n'umujyanama nyine imyaka icumi nawe yaraye agiye mu rukiko ariko rundi yemera ibyaha bitanu ni mu mujyi wa new york ariko we ntabwo akurikiranwa n'umushinjacyaha mura ibyaha rero michael cowen yemeye bibiri biri bijyanye no kwica amategeko agenga amatora kuri ibi byaha yabwiye umucamanza ko donald trump akiri kandida yamutegetse kwishyura mu izina rye abagore baba baramubereye amahabara kugira ngo batabitangaza bikamwangiriza amahirwe ye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu umucamanza yafashe icyemezo ko michael cohen azakurikiranwa ari hanze ariko cohen yasize mu rukiko ingwate y'amadolari ibihumbi magana atanu n'igitabo cye cy'inzira cy'abajya mu mahanga pasiporo nawe umucamanza ntiyatangaje igihe azamusomera ibihano muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ibigo by'ikoranabuhanga by'ibihangange facebook na twitter byombi byo muri leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ko byafunze imbuga nkoranyambaga zirenga magana atandatu na mirongo inani zishamikiye ku burusiya no kuri irani facebook na twitter barega ibi bihugu bibiri uburusiya na irani kwivanga mu matora y'inteko ishinga amategeko yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha hano muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo microsoft nacyo cyatangaje ko cyigaruriye ububasha bwose ku mbuga za interineti esheshatu zimaze iminsi zigerageza kwiba amabanga ya sena ya amerika ibitegetswe n'urukiko microsoft isobanura ko izi mbuga ari iz'ikigo cyibye amabanga ya komite nyobozi y'ishyaka ry'abademokarate mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rero hano muri amerika leta y'igihugu cya ekwatori yatumije inama y'abakuru b'ibihugu cumi na bitatu byo muri amerika y'epfo mu kwezi gutaha ku kibazo cy'abaturage bahunga venezuela nk'uko umuryango w'abibumbye bivuga abantu barenga miliyoni ebyiri bamaze guhunga ibibazo bikomeye by'ubukungu na politiki muri venezuela kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu mpera z'iki cyumweru umushumba wa kiliziya gaturika y'isi yose papa francisco azagenderera igihugu cya ireland azaba agiye mu ihuriro mpuzamahanga ry'ingo cyangwa se imiryango rya cyenda vatikani yatangaje ko azaboneraho umwanya wo kwakira mu muhezo abantu bafashwe ku ngufu n'abapadiri iki kibazo kirimo kirajegeza kiliziya gaturika mu bihugu bitandukanye byo ku isi dusoreze kuri madagasikari aho urukiko rukuru rurengera itegeko nshinga rwatangaje ko rwakiriye kandidatire z'abantu mirongo ine na batandatu bashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu amatora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha urukiko rwatangiye gusuzuma izi kandidatire ruzatangaza urutonde ndakuka rw'abujuje ibyangombwa bitarenze ku cyumweru gitaha izi kandidatire zirimo iya perezida uri ku butegetsi n'iz'abamubanjirije batatu Andrei Rajeruelina, Marc Ravalomanana na Didier Ratsiraka umukambwe w'imyaka mirongo inani n'umwe wategetse n'igitugu akoze kudeta kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu Didier Ratsiraka rero yari amiral ni ukuvuga yari umujenerali wo mu ngabo zirwanira mu mazi muri Madagascar ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugira umunsi mwiza
urakoze tomase ku makuru weje kudushikiriza umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza yaraye ashikirije ijambo abarundi inyuma y'imyaka itatu irangiye yongeye gutorerwa kurongora uburundi mu ijambo ryiwe yarashikirije inkingi icumi ziranga demokarasi mu burundi mu iryo jambo nkurunziza yaramenyesheje ko amabwirizwa agenga amatora agiye guhinyanyurwa hisunzwe ibwirizwa shingiro rishasha ry'uburundi ibyo ni ibyo y'inkuru dutega amatwi mugenzi wacu fidele nsabimana ari i bujumbura mu burundi muri iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi yaramenyesheje ingingo cumi zikwiye kuranga demokarasi mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere ukwijukira tukongera tukagira gwacu umugambi w'igihugu umutekano tukawucungera aho tubaye no ku mbibe z'igihugu ugira kabiri kwirinda isaku n'ibihuha kwima amatwi kwamirira kure no gushengeza abasesakuyoze na ba mpemukendamuke badahengeshanya kwambika ibara y'igihugu cacu no kujyanisha abonse rimwe gatatu kugira gatatu gusubiza iteka imico myiza yamye iranga abarundi kuva kera na rindi kandi tukamirira kure ico cose codusubiza mu ihumbi haba mu mvugo mu nyandiko canke mu ngiro twame tuzirikana wa mwibutsa ngo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi na kare ngo ingendo y'uwundi iravuna byongeye ba soko bari yamaze ngo utakaranga ukaba utaye akabanga ugatorana akaranda ubwa kane kumenyera kwitegurira amatora n'uburyo bwacu tutarinze kuzerinze amazi masabano ntamara imbyiro kandi umugabo ahaga amazi ayivomeye naho ku bijyanye n'amatora perezida petero nkurunziza yamenyeshe ko amabwirizwa agenga amatora agiye guhinyanyurwa hisunzwe ibwirizwa shingiro rishasha rigenga uburundi amabwirizwa ajanye n'amatora agiye guhinyanyurwa hisunzwe ibwirizwa shingiro twaraye twitoreye nitwo kwibagira gusubira gushimira abo bose bamaze gutegera ko urubanza rwo gushiraho no gusubiriza inzego ari urwabo biciye mu guterera amatora no kuyitaba turongeye kurarika abataritaba akamo twateye ngo bakwakwanye maze amakungu abandanye kudutangarira no gutugira icyitegererezo na kare gukorabye cyane akubwiriza kwikwiza iryo jambo yashikirije inyuma y'imyaka itatu yongeye gutogwa ngo arongorwe igihugu cy'u Burundi yarashikirije muri komine Bukirasazi intara ya Gitega hagati mu Burundi ari naho habereye umwiherero w'abageze leta y'u Burundi wamaze iminsi ibiri igitega Fide Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu gihe mu rwanda ibikorwa byo guharanira ibibanza byabakimuza amateka mu nama amateka bibandanya bwana elisam salim ntibanyendera umunyapolitike yigenga yabwiye ijwi rya amerika ko bakibangamiwe n'igihe gito bahawe cyo kwiyamamaza ndetse n'ikibazo cy'ubushobozi buke ejo ku munsi wa kabiri yiyamamarije mu bugesera aho yemereye abanyagihugu baho kuzobavugira ku bibazo bikibabangamiye birimo ibiciro by'umurengera ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda iyi myaka mumaze mutegereje umukandida wigenga ariko utari ikigenge wa wundi witeguye guhangana n'ibibazo byugarije abanyarwanda witeguye rwose kubavuganira ni jyewe ntibanyendera elisamo salemo
uko niko bwana elisamu salimu ntibanyendera umukandida wigenga ku mwanya w'umudepite yinjiye mu mujyi wa nyamata mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda ahagana mu masaa sita z'amanywa yiyamamaza umwanya munini bwana ntibanyendera yawuhariye kuzenguruka nyamata no mu nkengero zayo mu modoka n'indangururamajwi yiyamamaza rero mwebwe abanyabugesera mwese namwe abanyarwanda muri rusange muzatore ku kirango cy'ugutwi n'umunwa bivuga ngo gutega amatwi abaturage ntabavuganire yageraga hateraniye abantu ku muhanda agahagarika imodoka akabagezaho imigabo n'imigambi ye ari nako atanga impapuro ziyikubiyeho hari uguhashya no kurandura burundu ubukene mu rubyiruko hari ukwita ku iterambere rishingiye ku busugire bw'umuryango uyu munsi imiryango y'abanyarwanda irimo isenyuka turebera ngo twarize da ngo turishijuke rero nta wundi wo kuyibungabunga ni njyewe umukandida wizewe na rubanda intumwa ya rubanda nyayo ntibanyendera elisa musalimu ubwitabirire kimwe n'abandi bakandida bigenga ndetse n'andi mashyaka atari ku butegetsi bwabaye buke abitabiriye ibikorwa bye byo kwiyamamaza babaga biganjemo urubyiruko mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika umukandida wigenga yavuze ko mu by'ibanze yakwibandaho aramutse ageze mu nteko ishinga amategeko harimo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe bikunze kuvugisha benshi menshi gukora ubuvugizi ku kibazo cy'imisoro ihanitse gutora amategeko yumva abereye abanyarwanda n'ibindi akavuga ko yakora ibitandukanye n'ibyakunze kuvuga ku badepite ko baheruka muri rubanda biyamamaza basaba amajwi ntabwo nje kuba baheruka bantora yewe niyo mpamvu ntiyamamarije mu mashyaka kuko ntekereza ko abiyamamaza mu mashyaka baba batumwe n'amashyaka yaho ishyaka ryanjye ni umuturage umuturage niwe nzabogamiraho niwe nzatega amatwi nkamuvuganira kuri buri kimwe cyose rero kugira ngo umuvuganire ni uko ngomba kumuba hafi icyakora kimwe n'abandi mu bari kwiyamamaza bwana ntibanyendera akavuga ko ikibazo cy'ubushobozi n'igihe gito bibangamye bikomeye mu by'ukuri ubushobozi nacyo ni ikibazo nk'umuntu umwe kandi ikindi ni iminsi mike twahawe uturere ni twinshi ugereranyije n'iminsi dufite yo kwiyamamarizaho rero biragoye kugira ngo umuntu mu minsi makumyabiri dufite agere mu turere mirongo itatu tugizwe n'imirenge myinshi itandukanye bisaba kuba ufite ubushobozi faranga mu buryo bufatika rero ntabwo ari buri wese mu by'ukuri wabyigezaho uko abonye nacyo ni ikibazo mu bindi ku ngingo yo kubona amajwi angana n'atanu ku ijana yamufungurira imiryango mu nteko ishinga amategeko uyu mukandida wigenga aracyifitiye icyizere ko byose bishoboka ni mu gihe imyaka makumyabiri n'ine ishize haba ku mwanya w'ubudepite n'umwanya wa perezida wa repubulika nta mukandida wigenga urabona amajwi atanu ku ijana mu matora bamwe mu bumvaga imigabo n'imigambi ya ntibanyendera inyamata babwiye ijwi rya amerika icyo bifuza ku badepite batorwa muri iyi manda y'imyaka itanu abayobozi twifuza muri kino gihe twebwe ni abareba ibibazo abaturage bafite biremereye ariko cyane cyane mu rubyiruko urabona ko bukeye n'uko bwije abantu baravuka urubyiruko mbese rukaba rwinshi rukabura icyo gukora ubwo rero abakwinjira mu nteko bakwiga uburyo haboneka imirimo ikindi kibazo imisoro byo irahanitse cyane cyane cyane ni ukumutuma akazatuvana mu bijyanye n'ubudehe akagabanya biriya byiciro abaturage benshi batishimiye abandi bati mwumvise rwose umugabo w'ukuri ikintu cyiza kizima avuze kimfata ku mutima ni uko avuze ko azarengera abanyarwanda kandi azaduteza imbere tuzamutora rwose ku rundi ruhande nanone hari abadatinya guhita bagaragaza aho baherereye kabone n'ubwo wabasanga aho abandi bakandida biyamamariza nta rindi shyaka cyangwa nta wundi muntu waza agakora ibirenze ibyo fpr dukorera twe dufite ishyaka ryacu ariko n'ubundi ishyaka ririho ko tubanye neza nta ribi ariko ishyaka ryanyu muvuga ni iri fpr ngewe uko mbibona kabisa buri buriya nta giti kibura inyoni kigwaho ariko byose siko zarikamo ariko ni ukuvuga ngo nawe buriya afite abazamutora ariko natwe dufite uruhande tubogamiyeho mu migabo n'imigambi ya bwana ntibanyendera hari izindi muri gahunda za leta shima ariko akagaragaza ko zigikeneye kunozwa nyakubahwa perezida wa repubulika yakoze byinshi bikomeye byo gushimwa ariko ibiciro by'umuriro n'amazi ni ngewe kubapfuganira kugira ngo bimanuke nta wundi rero wera mu birabura ni ngewe ntibagendera elisamu salimu nyuma y'akarere ka bugesera ibikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'ubudepite nk'umukandida wigenga bwana elisamu salimu ntibanyendera yabikomereje mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali kugeza ubu mu rwanda hariyamamaza abakandida bane bigenga n'amashyaka atanu eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda mu rwanda umukandida igenga mu matora y'abashingamateka yimirije nsengiyumva janvier yakoreye ibikorwa byo kwiyamamaza mu turere twa musanze mu ntara yo mu manuko hamwe na nyabihu mu ntara yo mu burengero imigambi yiwe ishingiye ku guhindura ibyerekeye ibiciro by'ubudehe hamwe no kongereza umushahara w'abarimu ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika pierre claver ni inkuru ari mu rwanda nsengiyumva janvier oye oye oye oye nsengimana janvier ni umwe mu bakandida bane bigenga bariko barondera intebe mu nama nshingamateka y'u rwanda aho yiyamamarije kuri uyu wa kabiri yijeje abaje kumwumviriza ko azobabera umuvugizi cyane cyane ku kibazo cy'ibyiciro by'ubudehe ariko ubu ibyiciro by'ubudehe biriho abanyarwanda bibabangamira haba mu misoro haba mu mibereho haba kuri mituweli do sante mu kwivuza none se muze nkawe ufite abana bagushyize mu cyiciro cya kangahe cya gatatu kirakubangamiye cyane ubwo n'abana bawe bari mu cyiciro cya gatatu ese nkawe ko bagushyize mu cyiciro cya gatatu impamvu nabonyeho hari umwana wanjye wari urangije afite amanota yego agomba kuja kwiga iniverisite yego noneho rabu imuhamagaye bambonye mu cya gatatu ngo ubundi yazagurizwa kandi ntacyo mfite urwo rubyiruko rurimo rurarengana kubera ibyiciro by'ubudehe by'ababyeyi babo turimo turaruvuganira ngo byibuze hagira imyaka igenwa bajye bashyira umuntu mu cyiciro cy'ubudehe batarebeye ku mubyeyi we ugasanga imfubyi ziri mu byiciro bya gatatu ikindi kuri we indero n'inyigisho nibyo bura gutituka mu gihe abigisha badahawe agaciro mu migambi yiwe harimo gusaba ko imishahara y'abarimu yokongerezwa bagahabwa n'ubundi burusho bwotuma barangura akazi neza mwarimu mu gihe basi byibuze abaye agihembwa amafaranga makeya ashyirirwaho amasoko yabugenewe nk'uko yashyiriweho abashinzwe umutekano nabo babashe kuba bahaha mu buryo buboroheye badahenzwe bamwe arimo bongererwe umushahara uru rubyiruko turagira ngo turuvuganire kugira ngo bya bikorwa murimo murakora hano muri karitsiye hari abazi kuboha hari abazi gukora uduseke hari abazi gukora inkweto turagira ngo ijwi ryanyu rizagere mu nteko ishinga amategeko hanyuma bya bikoresho bikajya gushakirwa isoko hanze abanyamusanze bakiriye neza imigambi yiwe ariko bagumana amatsiko ko azohava baheba ntabavugire nibamutora canke ngo agaruke kubabwira aho ibyo bamutumye bigeze bishigwa mu ngiro tubatuma batumaraga kubatora icyo ntagikemuye navuze ngo ibyo byagiye bibaho ariko nta mukandida wigenga wari warigeze agira amahirwe ngo byibuze bikosore mwamanuka mukaza muraza no ku mirenge mugende mukagira ibyiciro byanyu ku mirenge urwaruka rwari ruhari ari rwinshi rwakozwe ko n'ikibazo cyo kubavugira kugira ngo baronke akazi hamwe no gukuraho ibisabwa nk'uburambe mu kazi kugira ngo bakaronke maze bigahinduka nk'inzitizi ndangije none ubu ngubu ndarangije none ko ndangije iyo egisperiyanse baba bansaba nayikura he kandi aribwo ndangije kandi mfite ubushobozi ibyo nize mfite ubushobozi bwo kugira ngo byapurike ahantu runaka bazashiraho ishuri rya egisperiyanse noneho nsengiyumva ari kumwe n'abandi bakandida bigenga bane bariko bahiganirwa intebe mu nama nshingamateka y'u rwanda iruhande y'imigambwe yemewe n'amategeko ni amatora azoba mu ndwi zibiri ziri imbere abanyarwanda barenga miliyoni indwi nibo bazoyitaba ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda ni mu gihe abanyarwanda baba hanze bazoba baraye batoye ku itariki zibiri z'uko kwezi kw'icenda nyene pierre clavi niyo nkuru imusanze ku bw'ijwi ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ishyirahamwe riharanira ihinduka ruca rivuga ko naho perezida joseph kabila yamaze kwemera ko atazokwiyamamaza mu matora atekanijwe mu mpera z'umwaka hakiri izindi ngingo zitarubahirizwa kugira ngo amatora atunganywe ku mugaragaro mugenzi wacu temistokle mutijima yari mu gisagara cya bukavu aho yakurikiranye iyo nkuru tumutega amatwi ibyo biganiro byahuje abanyamakuru n'abanyamuryango ba ruca cyangwa se lutte pour le changement byabereye mu mijyi igera ku icumi irimo umurwa mukuru Kinshasa Bukavu Goma Rubumbashi Kisangani na Mbujimayi ku masaha atandukanye yo kuri uyu wa kabiri uyu muryango wiganjemo urubyiruko ruvuga ko ruharanira impinduka wagaragaye mu bikorwa byinshi birimo no gutegura imyigaragambyo isaba ko itegeko nshinga rya Kongo riguma uko riri perezida Joseph Kabila ntiyongere kwiyamamaza bwa gatatu ugaragaza rero ko nubwo ibyo byagezweho bidatanga icyizere ko hageze ngo muri Kongo haba amatora akurikije amahame ya demokarasi mu kiganiro n'itangazamakuru Bukavu bavuze ko hari izindi ngingo zigomba kubanza gushyirwa mu bikorwa mbere y'uko amatora aba Vingi Mahamba umwe mu bahagarariye umuryango aharagaruka kuri zimwe muri izo gufungura urubuga rw'ubwisanzure ku baturage n'abanyapolitiki kuvanaho ingingo zose zibuza abanyagihugu kwigaragambya no gukora amahuriro guhagarika iterabwoba ku itangazamakuru kwegurira ibitangazamakuru bya leta bikorera ndetse no gukomorera ibitangazamakuru byigenga byahagaritswe mu buryo bw'amaherere ikindi ni ugufungura imfungwa zose za politiki gukuraho ibirego byose bishingiye ku mpamvu za politiki abo cyangwa se n'abandi baregwa kandi leta ikanarika impunzi za politiki zifuza gutaha zigatahuka mu mahoro abahuriye muri ruca kandi banasabye akanama gashinzwe gutegura amatora seni guhagarika gahunda yo gukoresha imashini z'ikoranabuhanga mu matora ahubwo hagakoreshwa impapuro nk'uko byari bisanzwe abo bavuga ko impamvu y'ibyo ari uko izo mashini nta ziteganijwe mu itegeko rigenga amatora kandi mu gihe hasigaye amezi agera kuri ane gusa ngo amatora akorwe sena itarazizana ngo hanagaragazwe uburyo zizakoreshwamo bityo hanemezwe niba koko zizewe uyu muryango kandi mu byo wasabye harimo no gushyiraho gahunda ihamye yo gukaza umutekano mu bihe by'amatora kugira ngo abanyekongo bizere ko bazakora aya matora mu mwuka utekanye nta mvururu kubera ko mu bihe byashize twabonye ko mu gihe cy'amatora havuka imitwe myinshi yitwaje intwaro nka ruca turifuza ko guverinoma igaragaza neza uburyo yiteguye gucunga umutekano ikindi kandi igomba no gutangaza gahunda yose ijyanye no gushyigikira amatora mu birebana n'amikoro asabwa kuko bavuze ko bo ubwabo bazabyikorera ariko kandi ni ngombwa ko babitangaza mbere y'igihe ngo ni gute bazatera inkunga y'amatora mu gihe ibintu bidakozwe uko naho abahuriye muri uyu muryango bagasaba ko amatora yasubikwa hagashyirwaho ubutegetsi bw'inzibacyuho butarimo perezida joseph kabila ubwo akaba ari bwo bushyira mu ngiro izo ngingo bunategura amatora aboneye kugeza ubu ariko birasa n'ibigoranye ko ibyo uyu muryango wasabye bishyirwa mu bikorwa mbere y'uko aya matora ateganyijwe ku itariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'uyu mwaka akorwa na cyane ko igihe gisigaye kitarenze amezi ane icyakora abawuyoboye bo babwiye itangazamakuru ko kuva ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa cyenda batangira imyigaragambyo mu mahoro hirya no hino mu gihugu basaba ko byubahirizwa temistokre mutijima ijwi ry'amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho nico gihe co kubashikiriza ikiganiro amerikana cerekeye vyaranze leta z'ubumwe z'amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo reka dutega amatwi mugenzi wacu thomas kabirindi yakiduteguriye
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika richard nixon yatangaje icyemezo cye ko idolari ritazongera kuguranwa zahabu byagize ingaruka nyinshi mu rwego rw'imari ku isi nibyo tugiye kuganiraho muri make duhere mu mateka gakeya mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane abantu magana arindwi na mirongo itatu bari bahagarariye ibihugu mirongo ine na bine byari bikomeye icyo gihe bateraniye mu mujyi wa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu nama yamaze ibyumweru bitatu iyi nama yashojwe n'amasezerano yafashe izina ry'uyu mujyi Bretton Woods yashyizeho amategeko ngenderwaho mu bucuruzi n'imari mu rwego mpuzamahanga yimakaje ifaranga rya leta zunze ubumwe za amerika dolari hejuru y'amafaranga y'ibindi bihugu ni ukuvuga ibicuruzwa ku isi byatangiye kwishyurwa mu madolari idolari kandi ryabaye ifaranga ry'ubuhungiro leta z'ibihugu n'abantu ku giti cyabo bakarishyingura kugira ngo ribe ryabagoboka mu bihe bikomeye amasezerano ya Bretton Woods yemeje ko idolari ari ryo faranga ryonyine riguranwa zahabu bityo leta zunze ubumwe za amerika yemeye ko idolari risohotse rishyigikiwe na zahabu iri mu bubiko bw'igihugu amafaranga y'ibindi bihugu nayo yagendeye ku idolari icyo gihe leta zunze ubumwe za amerika yari yibitseho kimwe cya kabiri cya zahabu y'isi yose byatangaga rero icyizere ku mahanga byagenze neza igihe cyose leta zunze ubumwe za amerika yari ikiri yonyine nk'igihangange mu by'ubukungu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose intambara ikirangira ubuyapani n'uburayi by'umwihariko bari bakeneye amadolari yo kugura ibicuruzwa byo muri amerika nk'imodoka amamashini yo mu nganda no mu buhinzi n'ibindi kugira ngo bizanzamuke kuko intambara yari yarabishegeshe bikomeye mu ntangiriro z'imyaka ya za mirongo irindwi amerika yakoze amadolari menshi cyane yari ikeneye kubera intambara ya vietnam ibindi bihugu uburayi n'ubuyapani byari bimaze gutera imbere mu bukungu ku buryo buhagije birimo byikuraho amadolari biyagurana zahabu bikaba ariyo bizigama zahabu ya leta zunze ubumwe za amerika yagendaga rero igabanuka kubera ko igihugu cyazanaga amadolari ikagiha zahabu ingero ebyiri zonyine gusa ubusuwisi bwashubije amadolari miliyoni mirongo itanu mu kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe butwara zahabu ubufaransa bwo bwashubije amerika amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda n'imwe butwara zahabu ibyo byose byateje ingorane z'ubukungu mu gihugu cya amerika bituma perezida nixon afata icyemezo cyo kuri cumi na gatanu y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe ni ukuvuga rero ko idolari ritongeye kuguranwa zahabu bisobanuye rero ko nta gihugu noneho cyagaruraga amadolari muri amerika cyahabwaga zahabu icyemezo cya perezida nixon cyakuyeho ihame ko agaciro k'idolari kadahinduka bituma agaciro k'amafaranga y'ibindi bihugu nako gatangira guhindagurika abahanga mu by'imari mpuzamahanga bo bemeza ko amasezerano ya Bretton Woods nayo yahise atakaza umwimerere wayo ariko rero uko bimeze kose idolari muri iki gihe riracyari igitangaza nk'uko banki nkuru y'igihugu ya leta zunze ubumwe za amerika ibitangaza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushize muri uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mirongo itandatu ku ijana by'amadolari yose akora muri iki gihe ari hanze ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza murakaramba
nshuti mwese mukunzi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buryo bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwayashikirijwe na thomas kamirindi mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.